Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki zine z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo abiga bariga ariko bajya gushaka umurimo ugasangana ikibazo hari abantu batanga akazi bakibona umuntu ufite umuga yaza bamureba gusa nuba ngo ubone uko ngo na dosiye ntibayakire uyu ni bizimana dominique umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu rwanda turavuga no kuri politiki itomoye guteza imbere abagendana ubumuga ku rwego rw'igihugu igiye gushyirwaho na leta y'u Burundi turavuga no ku gitigiri cy'abubakanye basaba gutandukana kubera impamvu zitandukanye kibandanya kwiyongera mu rwanda no ku mpungenge za bamwe mu banyagihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku byerekeye gutora bakoresheje imashini reka dutege amatwi amakuru twateguriye kandi dushyikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana baramutse aloyisi n'ayahe makuru dufitiye muri uyu mwanya
baramutse fideli ikiziga cya george herbert walker bush yahoze ari perezida wa leta z'ubumwe za amerika kuva ejo ku wa mbere kiri mu ngoro y'inama nshingamateka hano i washington aho ababyifuza batanguye kunamira ubwa nyuma uwo yabaye umukuru w'igihugu agira mirongo ine na rimwe iyo ngoro yugururiwe abategetsi hamwe n'abanyagihugu bifuza kumwunamira gushika ejo ku munsi wa gatatu yitabye yitabye imana ari muri leta ya texas aho yari asanzwe aba ku munsi wa gatatu afite imyaka mirongo icenda n'ine y'amavuko ahitanywe n'indwara ejo ku munsi wa mbere mu ngoro y'inama nshingamateka abategetsi batandukanye i washington baramwibutse ubwa nyuma barashima n'ivyo yakoreye igihugu bush yatwaye manda imwe gusa kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu azosomerwa inkuka y'imisa ku munsi wa gatatu kuri katedrale i washington ifubwa ryiwe ritekanijwe ku munsi wa kane muri leta ya texas perezida trump n'umutambukanyi wiwe melania trump bazoba ariho bari umurwi ufise ishami ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu niwe niwo watumye ambasade ya leta z'ubumwe za amerika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yugarwa mu kiringo kirenga indwi ibyo byashyikirijwe n'umutegetsi wa amerika abibwiye ijwi rya amerika ejo ku munsi wa mbere uwo mutegetsi atashimye ko izina ryiwe rigaragara ariko ntiyatomoye ko abari bagamije gukora iryo terabwoba bari abakongomani canke abandi baje baturuka hanze y'igihugu ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire bwaranse kuvuga kuri iryo terabwoba buvuga gusa ko ambasade yugawe ikinshasa ku bwoba bw'igitero c'iterabwoba ata zindi nsiguro zitanzwe ubutumwa bwashizwe ku rubuga rwa interinete rwa ambasade buvuga ko ibikorwa bisubira gukorwa uko bisanzwe kuri wa kabiri ariko hakakirwa abasabye imibonano ambasade ya amerika ku murwa mukuru kinshasa yugawe yugawe kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi na kumwe abanyamerika bari baragabishijwe ko badakwiye kwitembereza aho ariho hose ikinshasa repubulika iharanira demokarasi ya kongo isigaje ikiringo kiri munsi y'ukwezi ngo yinjire mu matora y'umukuru w'igihugu igihugu cya urigwe cyaranse guha ubuhungiro Alain Garcia yahoze ari perezida wa Peru. Garcia abaye mu nyubakwa ya ambasade ya Uruguay Ilima kuva ku igenekerezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe inyuma yo kwagirizwa guhabwa ibituriro na kompanyi yo muri Brezil ikora ubwubatsi yitwa Odebrecht. Garcia yarahakanye ivyo vyagirije perezida wa Uruguay Tabare Vasquez ejo kuwa mbere ashikirije ko atavyemeza bishikira ivyavuzwe na Garcia ko akurikiranwa ku mvo za politike Garcia yaravuye muri ambasade avuga ko agiye gukorana n'abamukurikirana ku vyo yagirizwa perezida wa Peru Martin Vizcarra yarashimye ingingo yafashwe na Uruguay avuga ko mu gihugu ciwe atawudahangagwa kandi ko demokarasi ya peru itandukanya ubutegetsi n'ubutungane ikigo ndangakaranga cy'ihonyabwoko ryakorewe abayahudi kiri muri leta z'ubumwe za amerika cashikirije ko gifise ivyemeza ko abayisilamu bo mu bwoko bw'inkehwa bw'abarohinja muri Mi- Myanmar- myanmar bakorewe ihonyabwoko bagasaba leta ya amerika hamwe n'izindi leta ku isi ko igisirikare ca birimaniya cishura kuri ubwo bwicanyi ivyo vyashikirijwe umunsi ikigo gikurikirana amategeko na politike mpuzamakungu groupe de droit international public et politique mu rurimi rw'igifaransa cashinzwe n'ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bw'imigenderanire n'amakungu kwiga ku bibera muri birimaniya gisohoye raporo ivuga ko igisirikare c'ico gihugu cakoze ivyaha bihohotera ikiremwa muntu ihonyabwoko hamwe n'ivyaha vyo mu ntambara kuba ruhinja leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa mbere yasavye abategetsi b'igihugu- b'ibihugu vya buraya gufatira ibihano irani ni nyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu ya amerika mike pompeo avugiye ko teherani yagerageje misile ku munsi wa gatandatu brian hook intumwa idasanzwe ya washington muri irani yabwiye amenshi amakuru bari bagendanye na pompeo mu nama ya otan i buruseli mu mubirigi ejo kuwa mbere ko yifuza kubona umuryango w'ubumwe bwa buraya bufashe ingingo yo guhana irani kuri porogaramu yayo ya misile umushikiranganji pompeo yashitse i buruseli ejo kuwa kan- kuwa mbere aho atekanya kuganira n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ku bibazo vyo mu karere nk'uko ibiro vya Netanyahu bibishikiriza mu nama yo hagati y'umwaka ihuza abashikiranganji ba OTAN umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu Heather Nauert avuga ko Pompeo azosubira kwibutsa ibihugu bifatanije ku kongereza intererano mu vya gisirikare
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza mubananya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho leta yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko igiye gushyiraho politiki itomoye yo guteza imbere abagendana ubumuga ku rwego rw'igihugu umushikiranganji ajejwe ivy'agateka ka zina muntu no gushigikirana yabishikirije ejo ku igenekerezo rya gatatu kwezi kw'icumi na kabiri umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka bamwe mu bana bagendana ubumuga bitavye ivyo birori babwijwe rya amerika ko bashima ko bashizwe mu mashure naho bafise ingorane odifax nikezwe agendana ubumuga bwo kutabona yiga ku ishure akamuri ryo ku mugwa mukuru w'intara ya gitega bazikonaje guhimbaza umunsi mukuru w'abagendana ubumuga kugira ngo tumvishe n'abajya abandi bose bakomeye ko natwe turi abantu nk'abandi wewe ugendana ubumuga nyabaki nsanzwe ngendana ubumuga bwo kutabona ubu rero uri umunyeshuri mbega biragukundira kwiga kuri santire akamuri gitega birakorohera biranyorohera kuko naramaze kumenyera kuva nkashika narasanze abandi barashoboye kumenyereza ariko nanje ubu ubu naramenyereye n'abandi ndashobora kubamenyereza atana kimwe abigisha igitega murabafise ibikoresho murabifise e, turayifise ariko gusa no kusanga bidakwiye nyene ugasanga hariho bimwe bimwe tugenda turabura e, ugasanga n'ibindi nyene biciye bituma tugiye turahagarika kuza turiga mu runani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga iphb baremeza ko hari ibimaze gukorwa mu bijanye no guteza imbere abagendana ubumuga nsaba yezu eugene umwe mu bategetsi b'ubwo runani ku rwego rw'igihugu aremeza ko hakira gahaze Eh, abagenda ubumuga uno munsi hariho bimwe bimwe byagiye birahinduka kuko uko uwamuga yafatwa kera siko uno munsi afatwa kera abantu bagendana ubumuga baranyegezwa abantu bagendana ubumuga ab- ababonye bose barabazomera abantu bagendana ubumuga wasanga umengo nta gaciro bafise ariko uno munsi hari amahimirizwa yagiye arakorwa eh, n'ibigo by'abagendana ubumuga n'amashami y'abagendana ubumuga leta irabishigikira amashami mpuzamakungu asanzwe akorana n'abagendana ubumuga ara- turakora uno munsi urabona yuko abagendana ubumuga naho atagahaze kabuze hariho uko abamugenda usanga uno munsi bashobora kuja ku mashure uno munsi abagendana ubumuga barashobora gushinga izabo uno munsi abagendana ubumuga barashobora gukora ubuzi naho badakunda kuburonka kuko turafise abagendana ubumuga bamaze ku- bahejeje amashure baminuje bamwe barakora nabandi nabo nta buzi bararonka haracariho ikumirwa ntawe bideha kubivuga n'umushikiranganji ajejwe iby'agateka ka zina muntu no gufatana mu nda avuga ko hakira gahaze mu bijanye no kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga martin n'ivy'abandi avuga ko ibitigiri vyabo vy'umurengera arico kibituma agashikiriza ko leta igiye gushiraho politiki itomoye kuri uwo muce w'abantu leta y'uburundi yarateye kandi igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenga agateka k'abagendana ubumuga naho hariko harakorwa vyinshi impinga iracari ndende urazi ingene abagendana ubumuga bangana hamwe n'ivyo bakeneye ufatiye ku bumuga bw'umumwe wese nico gituma iruhande wa mugambi wa leta wahariwe gushigikirana mu kibano hagiye kujaho politike y'igihugu yagenewe abagendana ubumuga aho ubushikiranganji ndetse n'ibisata bitandukanye by'igihugu abikorera utwabo n'abenegihugu bose bazogira ico baterereye uwo mugambi w'imyaka itanu umushikiranganji martino n'ivy'abandi yawuteye ko igikumo kuri uno wa mbere n'abarongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abagendana ubumuga bo mu burundi iphb nsabagyezu eugene avuga ko biteze vyinshi kuri uwo mugambi yabwijwe ry'amerika bimwe mu biri muri uwo mugambi watewe ko igikumo iyo politike harimwo ingene hazojaho umugwi w'igihugu ujejwe by'agateka k'abagenda n'ubwa mu Burundi uwo mugwi nyene w'igihugu n'amara kujaho ahanini ni uzoza urabazwa iby'abagendana ubumuga kuko uwo mugwi ni ucoje uzurakurikirana uraba yuko iyo migambi izi politike ajya amategeko yashinzwe na leta ingene azoweka araja mu ngiro mu bushikiranganji hose hazoba hariyo uwuserukira uwo mugwi w'igihugu uzobujejwe by'abagendana ubumuga hama bagaca baraba yuko mu bushikiranganji bwose hari ikintu kiko kirakogwa bamwe mu bagendana ubumuga barashima ko leta yikubise agashi igashiraho politike yo kugarukira agateka k'abagendana ubumuga icivugo c'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga wahimbarijwe muri zone kanyosha ya komine muha turi mu gisagara ca bujumbura ni gutsimbataza ubushobozi n'ubwigenge ku bagendana ubumuga n'iryo soko ry'iterambere ridakumira bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukivuga ku bagendana ubumuga mu rwanda basaba leta ko mu itegeko rigenga akazi hoshigwamwo ingingo zorohereza abafise ubumuga kuronka akazi ibyo byatangajwe ejo kuwa mbere igihe u rwanda rwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abafise ubumuga nibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi barashyizweho ahagaragara n'inama nkuru y'abafite ubumuga mu rwanda igaragaza ko abantu bari muri iki cyiciro bagera kuri mirongo icyenda n'umunani n'ibice umunani ku ijana by'abafite ubumuga ari abashomeri inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga yatangaje ko mu ikusanyamakuru rigamije gushyira abafite ubumuga mu byiciro bari bamaze igihe bakora ryagaragaje ko mu rwanda hari abafite ubumuga barenga ibihumbi magana ane mirongo itandatu na bine muri bo mirongo icyenda n'umunani n'ibice umunani ku ijana by'abagejeje imyaka yo gukora nta kazi bafite iyi raporo kandi igaragaza ko abafite ubumuga batigeze bakandagira mu ishuri badafite uburezi bwo mu ishuri na buke bagera kuri mirongo ine n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana by'abafite ubumuga bose imibare ikerekana ko abize amashuri abanza bagera kuri karindwi n'ibice bine ku ijana abize kugeza mu mashuri yisumbuye bakarangiza ari batanu n'ibice birindwi ku ijana hanyuma abize kaminuza bagera kuri zeru n'ibice birindwi ku ijana gusa kubera ubumuga bafite kuba kandi abenshi batarize ndetse no kuba bakivangurwa mu mitangire y'akazi biri mu bituma iki cyiciro cy'abanyarwanda gifite umubare munini w'abashomeri batagira akazi bwana bizimana dominique umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga mu rwanda yemeza ko kuba abafite ubumuga aribo badafite akazi ku bwinshi bizagora iki cyiciro cy'abanyarwanda kuva mu bukene abiga bariga ariko bajya gushaka umurimo ugasangana ikibazo hari abantu batanga akazi bakibona umuntu ufite umuga yaza bamureba gusa nuba ngo ubone uko ngo na dosiye ntibayakire ubwo urumva rero iyo umuntu atakiye dosiye yawe utabaye selekisione utabaye muri preselekisiyo ntabwo uba ufite amahirwe yo kuzatera intambwe yo kujya gukora ikizamini none uzanganye na wa wundi niyo mpamvu dusaba yuko mu itegeko eh, rigiye kujyaho ry'umurimo habaho noneho ukuntu leta yakangurira abantu batanga akazi ibindi bihugu baba bati abantu bashoboye gutanga umurimo ku bantu bafite ubumuga hari icyo baba bagenewe nabo ko nabo baba bagaragaje ubushake igihe cyose ubwo bushake budahari nta muntu ashobora kumva ko umuntu afite ubumuga yamuha akazi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu dr mukabaramba rivera yavuze ko iki kibazo cy'umurimo ku bafite ubumuga kikiri ingorabahizi ariko asaba abafite ubumuga ubwabo kudahanga amaso leta ahubwo bakareba uko bakwishakira imirimo bibumbira mu makoperative ngira ngo mu kintu cy'umurimo eh, tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi ariko iyo tuvuga umurimo ntitugatekereze umurimo wa leta turatekereza n'umurimo abata- a- abafite inganda turatekereza n'abandi bashobora gutanga akazi iyo tuvuga imirimo turavuga n'ibikorwa nka bya nk- nk'izi koperative zimaze eh, guterwa inkunga hari abafite ubumuga babashije kwishyira hamwe bashakisha indi mirimo bakora itabasaba kuba bararangije amashuri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yagenye akayabo ka miliyoni zisaga magana abiri zizashorwa mu makoperative y'abafite ubumuga mu rurimi rw'ikinyarwanda ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda bwana peter vroman yashyikirije abanyamuryango b'amakoperative anyuranye inkunga bagenewe n'igihugu cye Leta zunze ubumwe za Amerika zabageneye inkunga y'amadolari ibihumbi magana abiri na mirongo itanu uzafasha amashiragwe y'abafite ubumuga kugira imbaraga unafashe kumenyekanisha uburenganzira bw'abafite ubumuga abahawe inkunga bemeza ko nubwo bafite ubumuga bukomeye bagerageje gukora kandi biteza imbere iri tsinda ry'abagize koperative ihinga urutoki mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bafite ubumuga bwo kutabona ariko babaye abahinzi beza bahawe amadolari ibihumbi bine n'ijana bihwanye na miliyoni zisaga eshatu mu mafaranga y'u rwanda hari abafatanyabikorwa ba ambasaderi amerika bagiye baza kudusura mu karere ubwo rero nibwo buryo twabashije kumenyana nabo tutarajya muri koperative twari turi mu bwigunge aho buri wese yumvaga ko atakwegera ahabona murahinga rero umuhinga gute mutanabona harimo abafite ubumuga bw'ingingo butandukanye harimo ah, uba ufite nk'akaboko kamwe cyangwa akaguru uwo ngo aba ashobora gukurikirana ibikorwa Eh, ntabwo mbona ariko iyo tugeze mu gihe cy'amaboko nzana umusimbura wanjye ni umudamu arashoboye arahinga agerageza guhinga neza agatanga umusada bityo ibikorwa by'abafite ubumuga mu murenge wacu ndetse na koperative bikabasha kuzamuka leta yasabye abafite ubumuga bakigaragarwaho n'umuco wo gusabiriza kubicikaho ahubwo bakagerageza kwihangira imirimo umunsi w'abafite ubumuga wizihijwe ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu ku rwego rw'igihugu mu rwanda wizihirijwe mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mu rwanda kandi habandanya kugaragara igitigiri kitari gito c'abubakanye basaba gutandukana kubera impamvu zitandukanye sentare kizigenza mu rwanda ivuga ko mu myaka itatu igitigiri cy'imanza z'abasaba gutandukana ciyongeye inshuro zigera kuri mirongo itandatu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa ari kigali imibare itangwa n'inzego z'ubutabera bw'u rwanda iragaragaza nta shiti ku munsi ku wundi imanza z'abashakanye basaba gutandukana zirushaho kwiyongera ubutegetsi buhereye ku mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kugeza muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani bugaragaza ko imibare yikubye inshuro ziri hejuru ya mirongo itandatu nk'uko mu minsi ishize porofeseri samu rugege perezida w'urukiko rw'ikirenga yabibwiye itangazamakuru imibare yazamutse mu nkiko z'ibanze muri bibiri na cumi na gatandatu hakaba imanza makumyabiri na rumwe muri bibiri na cumi na karindwi mirongo itandatu n'icyenda muri bibiri na cumi n'umunani igihumbi magana atatu na cumi na rumwe zimaze kwiyongera cyane mu- muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani perezida w'urukiko rw'ikirenga akavuga ko iyo bigezaho kunanirana ku bashakanye baba bagomba gutandukana hirindwa izindi ngaruka zavuka hagati yabo aho abantu bananiranywe nta kundi waba- nta kuntu wabigenza bagomba gutandukana ariko ah, hakabayeho uburyo bwo gukurikirana umuryango igihe hagaragayemo ibibazo kugira ngo bitageraho bagomba gutandukana cyangwa kwicana zimwe mu mpamvu zitunga agatoki kuri uku gutandukana kwa hato na hato guhangayikishije ku isonga haza ikibazo cyo gupfa imitungo n'ibindi ku bashakanye tuzahura wowe uri umusore nurangiza umbwira uti nagukunze nurangiza umubwira uti si ufite kashi akubwira ati ndazifite ugende umugore akabona afite urugabo rw'urusaza akavuga ngo reka njye kwishakira agasore kakiri gatoya wagashoramo amafaranga kuri porofeseri vincent sezibera umwarimu wa kaminuza y'u rwanda impuguke mu mitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe we asanga ari ngombwa ko abantu bagombye kubaka ingo barabiteguye kandi buri umwe azi icyo ashaka se babonye umwanya wo kumenyana babonye umwanya wo kumenya kamere y'undi babonye umwanya wo kumenya buri muntu icyo ashaka kuko niba naje ngusanga kuko ufite akantu nk'uko bavuga ati ubutunzi
turiya mukobwa abonye umugabo mwiza kubera iki tuzi imitungo afite nta gitangaza ko ejo tugiye gupfa iyo mitungo ati uriya mugabo yabonye umugore mwiza gute turabona uburanga bwe bishobora guhera aho ngaho mu zindi mpamvu zikunze gutungwa agatoki kuri ibi bibazo byo gutandukana bya hato na hato hazamo ingingo y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku mugabo n'umugore madame claire bahati umukozi wa kaminuza y'u rwanda wakoze ubushakashatsi ku makimbirane yo mu ngo yabwiye ijwi rya amerika ko iyi ngingo yumviswe nabi ku mpande zombi mu gihe igitekerezo ubwacyo cyari cyiza ari umugore n'umugabo babyumvise nabi kuko umugabo kumubwira ngo uru kimwe n'umugore urumva bo mu myumvire uko babyumva bitewe n'uko babyumvise hari aho bibahananuye pe nta nubwo ari ukubamanura gusa ni ukubahananura kuko hari ahantu bari bari mu bushorishori barumva ko bamanutse babashyize kabisa hasi icyo ni ikintu kimubangamiye hanyuma hari umugore nawe navuga ko yabyakiriye nabi bamwe si bose ko bumvise ko hari aho babakuye nabo bari barashyizwe hariya hasi cyane noneho kumva ko agize amahirwe abonye umuvugira porofeseri sezibera agasa n'ukebura bashakanye ko bagombye kuganira byimbitse ku bibazo bafitanye kuko ngo uwo muco w'ibiganiro ku bashakanye nawo usa n'ugenda ucika habaye kuganira nyabyo ibyo bapfa byose babiganiraho bakabyumvikanaho ari naho abantu bavuga bati kuganira kugenda kugabanuka hagati y'abashakanye bityo n'ibyo umwe akekera undi ntibabone uko babiganiraho kugira ngo babyumvikaneho ikibazo cyo gusabana hagati y'abashakanye umubano w'umugabo n'umugore ku buriri kunyurwa no kutanyurwa uretse iyi mibare y'imanza zisaba gatanya ikomeje kwiyongera umunsi ku wundi ku bashakanye hari n'impfu za hato na hato zikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu ku bashakanye ubutegetsi bugakangurira rubanda kwimika umuco wo kuganira hagamijwe kwikemura ibibazo aho kwihutira mu nkiko aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu gihe hasigaye iminsi mike ngo amatora abe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamwe mu banyagihugu bafise impungenge ku vyerekeye ukuzotora bakoresheje imashini bavuga ko uretse no kumenya uko izo mashini zikoreshwa bataranazibona ni inkuru ya claude ganza munyamagana harabura iminsi idashyika makumyabiri ngo itariki makumyabiri n'eshatu kuboza igere itariki izabaho amatora y'uburyo butatu hazabaho umukuru w'igihugu ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'ay'abadepite ku rwego rw'intara aya matora azabera icyarimwe utora azaba agomba guhitamo abakandida batatu umwe umwe kuri buri mwanya biteganyijwe ko bazatora mu ikoranabuhanga ryifashisha imashini z'itora kandi bizaba ari ku nshuro ya mbere abaturage bakoresheje ubu buryo bamwe mu batuye mu mujyi wa goma ibyo gukoresha imashini ntacyo babiziho Kwanza kwa mimi siyashu hata kutumikisha nani telefoni.
reba nkanjye sindanamenya gukoresha izi telefone zigezweho none baraduhatira kuzakoresha izo mashini No, no, no, no, memo, reka reka reka njye mfite mudasobwa ariko iyo ntacyo nyiziho kuko sindayibona L'autre là, je ne sais rien. Je n'ai jamais vu cette machine, je n'ai jamais.
nabaho sindabona iyo mashini sindayikoraho sinzi niba ari mudasobwa isanzwe cyangwa zimwe bita imprimante zisohora impapuro ntabyo nzi nasaba seni kuzizana tukazigerageza abasaza n'abakecuru nabo bakigishwa izo mashini z'itora Cette machine à voter.
kuba hasigaye iminsi mike ngo amatora abe birumvikanisha imbaraga zisabwa mu guhugurira abaturage gukoresha izi mashini cyane cyane abo mu bice by'ibyaro biganjemo abatazi no gusoma aba ni bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu bice byitaruye umujyi Bado mimi sijaona, tunasubiri wale njye sindayibona dutegereje ababisobanukiwe ko bazaza kubitwigisha ntibiraba ikibazo cyane kuko ndakeka batarakererwa Ona nabona ku mashini ariko ndabyumvaga. Kuvota wabinsobanura njye numbimenyereye.
muri make turanezerewe turabona abadepite abakandida barimo baratambuka ahangaha ariko tuzi ko amatora aratambuka neza
we nzarebera ku bandi nibamara kutwigisha sindaye ikibyera baranatwereka uko batora kandi urumva ko ari ikibazo sosiyete sivili ivuga ko hagombye kubaho kumvikana kw'impande zirimo komisiyo y'amatora abakandida n'abandi byaba ngombwa kugira ngo amatora azabe mu mucyo no mu bwisanzure placide nakuwamba ni umwe mu bagize sosiyete sivili mu ntara ya kivu y'amajyaruguru avuga ko imyiteguro igenda ibonekamo guhuzagurika guhereye mu mitwe ya politike no kutavuga rumwe kuri izi mashini z'itora cyakora asanga hakiri amahirwe y'uko amatora yazagenda neza biramutse bigenze uko abisobanura Si chacun assumer son rôle, premièrement la CENI, deuxièmement la justice, buri wese yujuje inshingano ze neza duhereye kuri seni ubutabera aba gatatu ni imitwe ya politiki natwe nka sosiyete sivile dutekereza ko hari amahirwe yo kubona amatora mu mahoro mu gihe buri wese akoze ibyo agomba cyangwa seni ubwayo igahamagara abakandida bose n'abandi bafite uruhare mu migendekere y'amatora hakaba inama nyunguranabitekerezo igashakira umuti ibibazo biriho iyo nama irakenewe byihutirwa bitabaye ibyo tuzisanga amazi yarenze inkombe même de manquer comment résoudre la situation qu'elle sera plus pure.
ni ubwa mbere mu mateka y'iki gihugu hagiye gukoreshwa imashini mu matora ubutegetsi buvuga ko zizatuma amatora yihuta kandi bikagabanya ikiguzi cyayo repubulika ya demokarasi ya kongo izaba ibaye igihugu cya kabiri ku mugabane wa afurika mu gukoresha imashini mu matora ku rwego rw'igihugu nyuma ya namibiya yabikoze mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko yo yarabanje kubigerageza ku matora y'ibanze naho kongo ni ubwa mbere mu matora asumba ayandi yose mu gihugu hari abasaba ko umukuru w'igihugu yatorwa hakoreshejwe impapuro imashini zigakoreshwa gusa mu gutora abadepite komisiyo y'amatora yatumije imashini zisaga ibihumbi ijana na bitanu nta soko ritanzwe zizifashishwa na miliyoni zisaga mirongo ine n'eshanu z'abazatorera kuri site z'itora zirenga ibihumbi makumyabiri mu gihugu hose komisiyo y'amatora ivuga ko umuntu umwe agomba gukoresha nibura umunota umwe kugira ngo abe amaze gutora abantu batatu kandi ngo kuri buri site hazaba hari imashini imwe nibura yakwifashishwa mu gihe iyindi igize ikibazo birashoboka ariko ko uyu munota uwutora agomba kumara mu bwihugiko wazarenga cyane bitewe no kuba abaturage batarahuguwe bihagije kandi umubare utari muto wabo bazaba ari ubwa mbere babonye izo mashini izindi mpungenge abatari bake bagaragaza ni izijyanye no kongera umuriro muri izo mashini zizaba zitaruhuka gukora mu gihe icyenda ku ijana gusa by'abatuye iki gihugu aribo bafite umuriro w'amashanyarazi bisobanuye ko no kugera hari amashanyarazi ubwabyo bishobora gutwara umwanya utari muto ari naho bamwe bahera bavuga ko gutangaza amajwi y'agateganyo ku itariki makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi ari nk'ubushotoranyi La publication de résultats.
itangazwa ry'amajwi itegeko ribivugaho iki rivuga ko amajwi abarwa hakoreshejwe intoki none se ni ngo amatora azaba tariki makumyabiri n'eshatu kuri makumyabiri n'eshanu batubwira ibyayavuyemo ndibaza ntese babivuze bibeshye cyangwa birasa nkaho hari umugambi bafite kandi ibi ni nabyo bitera abaturage kwigaragambya kuko tuzi ko itegeko riteganya ko amajwi atangazwa nyuma y'iminsi cumi n'itanu Qu'on nous donne les résultats.
claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo nshuti mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha ahanini bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.